ఇది నిజ్విదా మేరిక్ ijwi ry'amerika ribashikiriza ibiganiro vyaryo iminsi yose mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc turabaramukije nshuti muduteze amatwi muri iki gitondo ku munsi wa kane itariki mirongo ibiri n'imwe z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda kuri mikro muri kumwe nanje fide niyo ngabo mukangemanyi adeline rwigara avuga ko ubutungane bwahengamye mu rwanda ntabwo nabona icyo mvuga birenze kubabara ni uguseka uyu ni mukangemanyi adeline rwigara umugore wa nyakwigendera sinapol rwigara avuga ko ubutungane mu rwanda bwahengamye mu cemezo umucamanza yafashe ejo kuwa gatatu kivuga ko icamunara ku matungo y'ihinguriro ry'umuryango wiwe cabaye mu buryo bwemewe n'amategeko turavuga no ku nama ijejwe umutekano ku isi ariko irabira hamwe ku munsi wa kabiri ibijanye n'itegurwa ry'amatora yimirije mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri mu burundi ku itegeko rigenga igwizwa ry'inka mu burundi kwitanguzwa mu gihugu ca kenya ry'umugambi wo gushiraho nimero y'umuntu ituma umwidondoro wiwe uboneka ku rubuga ngurukanabumenyi ku ndwara y'imibembe mu burundi hamwe no kwihiganwa ry'umupira w'amaboko wa volleyball mu gice ca gatanu ca afurika ryatanguye i kigali mu rwanda radiyo ijwi ry'amerika i washington dc amakuru yo mu biyaga binini mu burundi ku munsi wa kabiri inama ijejwe umutekano ku isi ariko irabira hamwe ibijanye n'itegurwa ry'amatora yimirije mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri mu burundi iragaya ko ibiganiro bihuza abari mu matati mu gihugu c'u burundi bitigeze bitera intambwe umumenyeshamakuru wacu i bujumbura remonze imana araduha ibindi kuri iyi nkuru naho abagize iyo nama bemeza ko hari akagihaze mu gihugu cy'u Burundi intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakunguni ku Burundi mbere y'inama ijejwe umutekano ku isi yemeje ko kuwa cumi na kane ukwezi kwa kabiri muri uno mwaka hemerewe umugambwe senel w'abatavuga rumwe na leta gukorera ku mugaragaro ibyo rero bigashobora gutuma haba ibyiyumviro bitandukanye no kudakumirana ku rubuga rwa politike mu ntumbero yo gutegura amatora burikiyemo bose mu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri ikindi michel kafando yibukije ni uko umukuru w'igihugu cy'u burundi yasubiye kwemeza ko atazokwitoza amatora y'umukuru w'igihugu mu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri iyo ntumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru wabona ariko ababazwa n'uko atamubonano yahawe n'umukuru w'igihugu cy'u burundi mu rugendo yagize mu burundi kuva ku igenekerezo rya mirongo ibiri gushika ku rya mirongo ibiri n'icenda ukwezi kwa mbere bibiri na cumi n'icenda imbere y'inama y'abakuru b'ibihugu bagize umuryango wa afurika y'ubuseruko kugira yemeze ko ishyirahamwe mpuzamakungu oni rizobandanya rifata mu mugongo ibiganiro hagati y'abarundi kafando yavuze ko ibiganiro birukiyemo bose kandi atawe bikumira ari umuturama ku bibazo bihanze uburundi kandi ko ari byo bizotuma hatunganywa amatora meza mwaka wa bibiri na mirongo ibiri hubahirijwe amasezerano y'amahoro y'arusha naho yemeza ko atakira ava muri ivyo biganiro asaba impande zose gushira inguvu hamwe kugira haboneke umwumvikano intumwa idasanzwe ku burundi y'umunyamabanga mukuru wa oni avuga ko yabonanye n'abahuza mu matati y'abarundi ko umufasha mu biganiro benjamin mukapa yamubwiye ko akazi kiwe karangiye nayo umuhuza akaba ariwe perezida w'igihugu cya uganda yamubwiye ko abakuru b'ibihugu mu muryango w'akarere ka afurika y'ubuseruko bakiriye icegeranyo cy'umufasha mu biganiro by'abarundi kandi ko bagiye kuvugana kugira imibonano ibandanye kafando yemeje ko inama y'akarere yashinze igikorwa cyo guhuza abarundi abakuru b'ibihugu bya tanzania uganda hamwe na kenya kandi hatanguye kuvugana hagati y'abakuru b'ibihugu by'akarere ka afurika y'ubuseruko ku bijanye n'ibiganiro bihuza abarundi iyemererwa ry'umugambi utavuga rumwe na leta urongowe na agatongwasa byarashimwe n'abatari bake igihugu cy'ubufaransa kikabona ko amatora ahurikiyemo bose ariyo nzira irashe ya demokarasi ariko kikanegura ko ibijanye n'agateka ka muntu bitifashe neza awuserukiye ubufaransa akagaruka ku ngingo ya leta yo kugara burundu ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu oni birabi by'agateka ka muntu mu burundi igihugu cy'ubwongereza co cemeza ko hari bitifashe neza mu bijanye n'agateka ka muntu ivyo bidatorewe umuti bishobora gutuma agahengwe kariho kagenda kagirira ububirigi bwo bwemeza ko ibintu bitera biyangara gushikaho ivy'umutekano muke vyatandukiriye akarere uburundi burimo aho userukira ico gihugu avuga imigwi y'abagwanyi b'abarundi ivugwa mu turere tw'ubumanuko bwa kivu mu gihugu ca repubulika iharanira demokarasi ya kongo hamwe n'ihungabanywa ry'umutekano riboneka ku rubibe uburundi bana n'igihugu c'u rwanda bukemeza ko ingwano mu karere k'ibiyaga binini atawe izoshimisha uburusiya bwo bubona ko ikibazo cy'uburundi kitari gikwiye kwigwa muri iyo nama kuko ibintu byifashe neza mu gihugu mbere n'uburundi bukaba bwasubiye gusaba ko bukugwa ku rutonde rw'ibihugu vyigwa muri iyo nama eka n'uwaserukiye igihugu cy'ubushinwa abona ko uburundi butekanye akavuga utwigoro dukorwa two gusubiza hamwe abarundi agasaba ahubwo ko amakungu yofasha uburundi kuko n'abarundi bahunze bariko barahunguka ariko amakungu yo kubahiriza ubwigenge bw'igihugu cy'uburundi uwaserukiye igihugu cy'uburundi yabwiye abari aho ko ibintu bitera bimera neza mu gihugu kuva mu mwaka wa bibiri na cumi n'indwi hatangujwe ibyo gusubiza hamwe no gutsimbataza intwaro ya demokarasi aha yagarutse ku ibwiriza shingiro ryemejwe bikazotuma hisungwa amategeko kugira amatora ya bibiri na mirongo ibiri aza kogwe mu mutekano kandi atabakumiriye albert shingiro akavuga ko ibisikanwa ku mabanga y'umukuru w'igihugu azoba ahejeje ibiringo vyiwe mu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri n'uwundi mushasha azoba atowe ari ikintu kitari bwaboneke mu gihugu kuva uburundi bwikukira mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana cenda na mirongo itandatu na kabiri uyaserukira uburundi agasaba ahubwo ko ibihugu byafatiye ibihano uburundi byotezura kuko ari akarenganyo mu guhonyanga amategeko yo gushyigikirana kw'ibihugu nayo ku bijanye n'ibiganiro uburundi bumenyesha ko biri mu mico n'imigenzo y'abarundi ariko bugahakana bashaka kwivanga canke gutegeka umuti ku bibazo biraba abarundi shingira akavuga ko umuti ku bibazo by'abarundi uzotorwa n'abarundi ibujumbura remonze imana ijwi rya amerika tuve mu burundi tuze mu rwanda aho sentare yo mu ntango ya kacyiru mu gisagara cya kigali yasomye urubanza rw'ihinguriro ry'itabi rya rwigara ivuga ko icamunara c'amatungo yaryo ikurikije amategeko umuryango wa rwigara uvuga ko sentare yahengamye umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika i kigali eric bagira ubusa yaduteguriye iyi nkuru bikabije byaba byatwaye iminota ibarirwa mu icumu umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa kacyiru asoma icyemezo mu baregwa nta n'umwe wagaragaye mu cyumba cy'urukiko ahubwo hagaragayeho kwa nyakwigendera sinapolo rwigara metre janvier rwagatare wunganira uruganda aravuga ko mu bitarubahirijwe harimo ko bagombaga gukora amatangazo agatambuka ku maradiyo na televiziyo ahamagarira abapiganira cyamunara akavuga ko n'iminsi itanu yagenwe n'amategeko nayo itubahirijwe mbere yuko cyamunara ibaho avuga ko umuhesha w'inkiko habimana yashyiriye ane rwigara itangazo rya cyamunara kuri gereza ya mageragere kandi ikigo cy'ubucuruzi gifite ubuzima gatozi ngo kitamenyeshwa muri ubwo buryo abunganira rwanda reveni otoriti n'umuhesha w'inkiko w'umwuga bakavuga ko nta tegeko rivuga ko kumenyesha cyamunara nyir'ikigo bamusanga mu biro cyangwa mu rugo urukiko narwo ruvuga ko rwabisuzumye maze rwanzura ko rusanga harakozwe amatangazo ya cyamunara umuhesha w'inkiko agashyira ane rwigara itangazo kuri gereza aho yari yagemuriye abavandimwe be hari ku itariki ya makumyabiri na zirindwi z'ukwezi kwa cyenda umwaka ushize mu cyemezo cy'umucamanza nta na hamwe yavuzemo ane rwigara wabonanye n'umuhesha w'inkiko ahubwo yavugaga diane rwigara mu gihe yari amaze umwaka usaga muri gereza yavuze ko ku mashyirahamwe n'imiryango ifite ubuzima gatozi imenyekanisha rya cyamunara rikorwa mu buryo bw'ikoranabuhanga cyangwa ku biro bitashoboka hagakoreshwa ubundi buryo yavuze ko iyo wamenyeshejwe abona bimubangamiye ahita anyomoza mu gihe uburanira uruganda rw'itabi PTC ngo yemeza ko Anne Rwigara yahawe itangazo rya Cyamunara akanga kurisinya umucamanza yabwiye abari mu cyumba cy'urukiko ko asanga Cyamunara yarabaye kandi kitabirirwa nyuma y'amatangazo yari yatanzwe yanzuye ko Cyamunara itagomba guteshwa agaciro ku ndishyi zingana na miliyoni icumi z'amafaranga uruganda PTC rwasabaga kuko ngo rwashowe mu manza bikanarutera igihombo umucamanza yavuze ko ntazikwiye yavuze ko PTC yikuye mu manza ahubwo ari ikwiye kugira ikigenera birega kuko ngo yabashoye mu manza umucamanza abura gato ngo arangize gutangaza icyemezo hahise hazamuka amajwi amwiyamiriza mu rukiko yaturukaga kubo kwa rwigara abahoze ari abakozi b'uruganda n'abavandimwe b'umuryango wa rwigara bagiraga bati mm, yesu we yewe yewe yewe umucamanza yategetse ko uruganda rw'itabi rwishyura abanyamategeko batatu bunganira rwanda reveni otoriti n'umuhesha w'inkiko vedaste habimana buri umwe ibihumbi magana atanu by'amafaranga yavuze ko nibidakorwa ku bushake haziyambazwa ingufu za leta maze ahita ahaguruka ava mu cyumba cy'urukiko abandi basigara bijujuta madame mukangemanyi adeline rwigara umugore wa nyakwigendera sinapolo rwigara uruganda rw'itabi rwatejwe mu cyamunara yararufitemo hejuru ya mirongo cyenda ku ijana by'imigabane hanze y'icyumba cy'urukiko yariyumiwe ntabwo nabona icyo mvuga birenze kubabara ni uguseka gute kuko igihugu cyitwa ko gifite demokarasi kirashaka iterambere ry'abaturage nta kindi gikora usibye gukoresha inkiko ngo bahombye abaturage bacyo baba batesha umutwe babarindagize mu manza zitagira iyo ziva n'iyo zijya ubu noneho harakoreshwa inkiko kugira ngo abantu bate imitwe ariko ntayo tuzata mu izina rya yesu iritariri ryarakeye gusa biteye agahinda biteye agahinda kumva ko ubutegetsi ngo bushakira abaturage neza ngira ngo umuntu wese arabibona ko hari ibipapirano gusa ari ibihimbano ibiriho ni agahomamunwa madamu adeline rwigara akavuga ko muri rusange batabonye ubutabera na bose bo biteye n'agahinda kubona umucamanza yicara akaba azi neza ibyo yize niba koko barize nsigaye nibaza niba baranize nsigaye nibaza abategekagiye w'abarizi sinzi ubwoko bwabo n'ababakorera bose niba twari dufite ubutegetsi bushyira bw'ukuri bushyira mu gaciro ntabwo ubucamanza bwakora ibintu nk'ibi niba baranize ntacyo bize kumva rero uri imbere y'ikintu ukabakora ibintu binyuranyije n'ibyo utekereza biteye ubwoba nta mategeko akora muri iki gihugu ibyo birazwi nta muntu utabizi ariko mu ijuru hari imana umugore wa nyakwigendera sinaporo rwigara yabwiye ijwi rya amerika ko nyuma y'iki cyemezo bagiye kwicara bagasuzuma niba bakijuririra gusa akomeza gushimangira ko batazacika intege mu buryo ubwo aribwo bwose ntabwo tuzacika intege mu buryo ubwo aribwo bwose kuko ibona abantu babisaza imyaka ine yose kuva itariki ya kane z'ukwa kabiri bibiri na cumi na gatanu twicaye duhanganye n'imanza zitariho ubwo ngo bashaka guteza imbere abaturage ibintu byacu byose barabihagaritse ariba barasahura baratufunga baratubuka baradusenyera bariyica ntabwo tuzacika intege rero kuko ibyo twirukaho twe nta mahugwa arimo ni ibyacu twarabikoreye ntituringurukira turi ba kavukire b'iki gihugu iyi cyamunara itavugwaho rumwe yabaye mu ntangiriro z'ukwezi kwa cumi bibiri na cumi n'umunani hagurishwa izina ry'uruganda abakiriya barwo n'ibirango byarwo byagurishijwe miliyoni mirongo irindwi n'eshanu z'amafaranga ikigo rwanda reveni otoriti kirishyuza bo kwa rwigara imisoro ikaba akaba muri miliyari esheshatu z'amafaranga muri cyamunara zimaze kuba zose bigaragara ko hakibura asaga miliyari eshatu ngo umwenda wabarwaho ubashe kuba warangira bivuze ko rero hari indi mitungo ishobora kuzatezwa mu cyamunara mu minsi iri imbere kuko uruganda rw'itabi rwose rwamaze kugurishwa aha bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi ku muhingamo wo ku munsi wa kabiri umushikiranganji w'uburimyi ubworozi n'ibidukikije juvenal ndayiragije yariko yishura ibibazo by'abashinga amateka ku nteguro y'itegeko rigenga igwizwa ry'inka mu burundi ni inkuru y'umumenyeshamakuru wacu evariste nziko banyanga abashinga amateka basanga bamwe mu bajejwe intwaro hagati mu gihugu bariko baratoteza aborozi b'ibitungwa abo bakabagiriza kuragira ivyo bitungwa ku mitumba bavuga ko kizira kikaziririzwa umushinga amateka juvenal ndayiragije ari mu bashinga amateka badoma urutoki ku vyo bita agatotezo gakorerwa abo borozi b'ibitungwa vyaba bito bito canke ibinini binini mu kurindira rero yuko ubwatsi buboneka no mu kurindira yuko iryo tegeko rija mu ngiro none abo banyagihugu ntibashobora kuba baragiye ku mitumba ikindi twabonye ni uko hari ukwikika mu kiza iyo izo nka iyo izo mpene bazisanze ku mitumba harimwo abaca bikika mu kiza bagatangisha amafaranga bene inzu arenze urugero bakishimikiza itegeko ngo twararitoye mugabo ritarajya mu ngiro bakaryitwaza atari n'ibyo bafise bakabesha ngo ni oberi rero kirazitoza ibyo ndabivuga ko nabifitiwe n'uburorero mugabo henshi usanga ari kwikika mu kiza kuko usanga ari ziriya ndongozi zo ku mitumba uwundi yemeza ako gatotezo ku borozi b'inka ni pasikari nyabenda umukuru w'inama nshingamateka atangazwa n'ingene hari abajejwe intwaro bamwe bamwe baza baratanguye gushira mu ngiro itegeko risigaje imyaka itatu kugira rije mu ngiro warongoye inama nshingamateka afite icyo asaba umushikiranganji ajejwe uburimyi ubworozi n'ibidukikije
twebwe nk'abaserukira bene igihugu nta na rimwe tuzicara hano dusasa ngaha mu ngoro tuje gutora itegeko rikandamiza umunyagihugu sinumva rero umuntu ariko aracisha ku biti no ku mabuye uno munsi umunyagihugu ariko araragira impene yiwe ku mutumba inka yiwe ku mutumba ngo itegeko ryaratowe kandi twebwe twaramaze amasaha n'amasaha kuri iyo ngingo itanga ikiringo kugira abantu bitegure mugabo uno munsi ugasanga umukuru w'umutumba ngo mwarabyumvise umuntu amashinga amateka barabitoye tubasabe rero mukorane n'abajejwe intwaro kugira ngo by'ukuri ntihagire umunyagihugu ahohoterwa ataritegura ntitwumve uriko aratangizwa amande uno munsi kandi nk'ababaserukira twebwe twarabibonye ko bakwiye guhabwa ikiringo cyo kwitegura iyo myaka itatu irenze aho itegeko rizoca rija mu ngiro mugabo iyo muntu ataritegura bamuha amahoro umushikiranganji deogide rurema nabo nyene ntatahura abo baba bafashe iya mbere mu guha ibihano aborozi bagiriza kuragira aho badafitiye uburenganzira ku itegeko ritarashirwa mu ngiro uwo mutegetsi ahumuriza abo baserukira abanyagihugu ko ibitari bike bigiye kurangurwa kugira haboneke umuturamo ibi bijanye na rya tegeko ryo kororera mu mpongore ni ukuri no remesha abashinga amateka y'uko atanzu iri kirasha mugabo hashobora kuba uyu n'uyundi abo nabo nk'uko mwabibonye tuhejeje guhindura indinganizo y'abajya bari basanzwe bajejwe uburimyi n'ubworozi mu ntara ubu murabona ko ari ibiro tugiye kongeramo abakozi rero bakore nk'umugwi mugabo umuntu ntakore nk'umwe iyo myitwariko rero muvuze y'aba ganga y'ibitungwa ko nabo eh, twobojamo ngira ngo nibyo twarabye harimo ser- umugwi ujejwe ibyo gukurikirana neza ibitungwa ivyo guha ibihano abagirizwa kuragira ibitungwa mu mitumba abashingamateka bashikirije ko bivugwa cane mu ntara za muyinga kayanza rumonge n'amakamba naho mu gihe hariko yigwa kuri uyu wa kabiri integuro y'itegeko rigenga kugwiza umwimbu w'amata mu kugwiza inka ziturutse ku kwimisha urushinge umushikiranganji ajejwe ubworozi yashikirije ko hagiye kugira igikozwe ico naco nico kugwiza ibigo vyo kugwizamwo imbuto mu gihugu hagati mu gihe ivyahora mu gihugu vyaharurwa kurushi umushikiranganji Deogide Rurema yanamenyesheje abashingamateka ko hagiye gushingwa igisata cigisha abaganga b'ibitungwa muri kaminuza y'u Burundi n'ivyo bikazofasha kugira abaganga b'ibitungwa bahora baharurwa kurushi mu gihugu bongerekane nk'uko uwo mushikiranganji abivuga Bujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika ijwi rya amerika i washington dc mu ntumbero yo kurwanya ubugizi bwa nabi muri kenya no gutuma ababa muri icyo gihugu bitabwaho neza leta y'igihugu cya kenya yatanguje umugambi wo gushyiraho nimero y'umuntu ituma umwidondoro wiwe uboneka ku rubuga ngurukanabumenyi ariko amashyirahamwe aharanira agateka ka zina muntu ariyamiriza uwo mugambi avuga ko abanyagihugu batarategurwa bihagije kandi batanagishijwe inama umumenyeshamakuru wacu eroje wirikaneza ari nayirobi mu gihugu cya kenya adufitiye ibindi kuri iyi nkuru uwo mugambi uzotwara amamiliyaridi agera kuri atandatu y'amashiringi ya kenya angana n'imiliyoni mirongo itandatu z'amadolari y'amanyamerika leta imenyesha ko yashyizeho uwo mugambi cane cane mu ntumbero yo kurwanya ubugizi bwa nabi harimo ibikorwa vy'iterabwoba ni nyuma yaho ku itariki ya cumi na gatanu ukwezi kwa mbere guheze igitero c'abihevyi ku nyubako ya dusiti nairobi cahitanye abantu mirongo ibiri n'umwe abandi batari bake barakomereka umwe mu migambi perezida uhuru kenyatta yashize ahabona umunsi umwe nyuma y'ico gitero ni ugushiraho umugambi wo kumenya umwidondoro ku rubuga ngurukanabumenyi w'abanyakenya bose n'abanyamahanga ba mu gihugu aramutswa uwo mwidondoro uzoshoboka biciye ku nimero imwe umuntu wese azoba yahawe mu kwiyandikisha perezida kenyatta My administration will complete a central master population database.
abamfasha gutunganya intwaro bazoshiraho ikigega c'umwidondoro w'abaturagihugu bose utagira amahinyu na gato ku kuri kose kwica umuntu ari iki kigega kizoba kirimwo amakuru yerekeye abanyakenya bose hamwe n'abanyamahanga ba muri repubulika yacu ikigo nims c'igihugu kijejwe gutanga akarangamuntu kizoshiraho nimero imwe rudende y'umwidondoro izobizwi ku izina rya huduma namba Known as the Huduma number.
iyo nimero y'umwidondoro umwe rudende itangwa iriko imyidondoro y'akarangamuntu igitabo c'inzira pasiporo uruhusha rwo kugendesha imodokari permis de conduire mu gifaransa inzandiko zo kurihirako amakori urupapuro rw'amavuko hamwe n'ibindi wanyama musiyambo ni umukuru w'igisata kiraba ibikorwa vy'igihugu Objective ya huduma namba hii intumbero y'iyi huduma namba ni imwe gusa gutuma serivisi za leta ku banyagihugu bayo ziba nziza kurusha karanja kibico icegera c'umushikiranganji w'umutekano nawe avuga ko iyi nimero ije kuruhura imitwaro abanyakenya bahora bigendeza ko impapuro z'umurengera Ukikuwa registered pale kwa maisha yako yote, hakuna mtu ataenda kukuuliza tena.
umaze kwandikwa harya ubuzima bwawe bwose nta muntu azosubira kandi kukubaza amakanda yawe ifoto yawe kuko leta izoba yaronse amakuru y'umwidondoro wawe wose ku nimero imwe umuntu ashobora kwiyandikishiriza mu kibanza icyo ari cyo cose hari ibikoresho bigezweho mugabo utegerezwa gutanga umwidondoro wawe wose atacusize uba muri kenya atari umunyakenya nawe atubwire n'impunzi canke n'ahafise akazi kugira tumenye imice y'abantu iyi kenya yacu ifise Na watu wa- wa gani?
muri iyi ndwi uwo mugambi watanguriwe mu ntara cumi na zitanu kuri mirongo ine n'indwi zigize kenya ariko ishyirahamwe rihanira uburenganzira bwa kiremwamuntu kenya human rights ryajanye ibirego mu butungane rinenga uwo mugambi kuba uri gukorwa abanyagihugu batagishijwe inama eroje burikaneza nairobi ijwi rya amerika ibiganiro vya radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda birabandanya mu burundi abantu baharugwa hafi y'amajana ane nibo bazwi mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu ko bagwaye imibembe muganga pancras ntibarufata akora mu mugambi ujejwe kugwanya iyo ndwara muri ubwo bushikiranganji avuga ko kuyigwanya ari ukwivuza hakiri kare kubo yafashe yaganiriye na mugenzi wacu diane ndonse ari bujumbura muganga pancras ntibarufata ajeje gukurikirana indwara y'imibembe mu mugambi wo kuyigwanya mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu atangura asigura inkomoko yayo iyo ndwara iterwa n'umugera umugera witwa micobacterium repre ni umugera uca mu bihimba by'ihumekero turawuhumeka ni ukuvuga rero ibintu bica mu mpwemu nta muntu n'umwe adashobora kwandura indwara y'umubembe abo umwana abo umukuzi abo umugore abo umutunzi abo umukene abantu bose barashobora kwandura indwara y'imibembe nk'ubu nuvuga ko imigera turayigendana mugabo uwo mugera urashobora no kumara imyaka ibiri gushika mirongo ibiri atakimenyetso uragira mugabo biva nyena abasoda b'umubiri bakomeye uwo iyo ndwara yafashe biragoye ko abimenya kuko atabubabare yumva ariko muganga arasigura ibimenyetso nyamukuru nubwo bitoroshe kubona ni amabara aza ku mubiri ayo mabara ntajyana kenshi icyo gituma umuntu arwaye umubembe baza kwivuza batevye kubera uwo mubembe nta musonga ntubabara ni ibara riza kandi rirashobora kuza ahantu hose ku mubiri naho udashobora kubona abantu bashobora kukubara ati hagiye urafise ibara utari ubizi hanyuma ayo mabara araza hanyuma umuntu akagira ibinyanya ari ku maboko ari ku maguru mbwa ikimenyetso gikomeye ni ayo mabara ingwara y'imibembe irandukira mu mpwemu uyigwaye atangura kwanduza mu gihe amabara amaze gushika atanu ku mubiri ari naco gituma muganga avuga ko ukugwanya iyo ndwara bisaba ko umuntu yivuza hakiri kare no kuvura abagwayi twodorondera kuko nababariye abamaze kurenza amabara atanu batanguye kwanduza twogerageza tukarondera abantu bose bagitangura kugira amabara baze kwivuza hakiri kare kubera amavuriro yose mu burundi arashobora kuvura iyo ndwara abo twaronse ku mwaka uheze barakize neza abo nibo baca badufasha baca kwereka abandi ati twararwaye iyo ndwara none twarakize ibimenyetso byarazimanganye bameze neza urumva dukeneye abantu budufasha guhimiriza kugira uwo muntu wese biba afise iryo bara aze kwa muganga hakiri kare nico gituma tuvuga tuti arabamenyesha amakuru abantu base baserukira abandi ari mu mashengero ari mu ntwaro ahantu hose arabaremesha kiyago bose badufashe umuntu wese bazobona kwibara acaca kwa muganga birabe ko ari indwara yo kurukoba canke indwara y'umubembe kugira tuje kumuvura hakiri kare mu majambo make ntaco umuntu yashoboye gukora kugira ntayandure nta kintu na kimwe ushobora gukora kuko nta rucanjo turaronka uhuye tuvura abagwayi ikintu gikomeye ni ukuza kwivuza hakiri kare umuntu agize ibara ku mubiri muganga pancras anavuga ko indwara y'imibembe kiri nyinshi mu gihugu c'uburundi kubera ko igwiriye mu bihugu bihana urubibe nk'uko mwakwezi bari nk'amajana ane nk'ubu twagiye ku majana atatu na mirongo inani na batanu twavuga nko nk'uno mwaka tutabarondeye cyane abarwayi bariho ntitwavuga ko cagabanutse bariho nico gituma dushaka turondeye abantu benshi badufashe bari mu mihana bave mu mihana baze kwivuza dushobore kubapima hakiri kare ntitwavuga ko umubembe urahera mu burundi baracariho kubera ibihugu duhana imbibe nka tanzania na repubulika ya kongo bafite ibiharuro binini cyane by'abantu barwaye ni benshi cyane muganga pancras ntibarufata avuga ko abantu benshi barwaye imibembe bakira bava mu ntara zihana urubibe n'ibyo bihugu nka rutana makamba rumonge bubanza na cibitoke aha tukamenyesha ko umunsi wahariwe kurwanya iyo ndwara uzohimbazwa kuri uyu wa gatanu muri komine giharo y'intara ya rutana ibujumbura diane ndonse ijwi rya amerika ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ku nkuru yerekeye inkino ihiganwa ry'umupira w'amaboko wa volleyball mu gice cya gatanu cya afurika ryatanguye i kigali mu rwanda umumenyeshamakuru wacu jean claude munyandinda ariko ararikurikirana hari imikino imaze kuba twahera nko ku mukino wo mu itsinda rya mbere aho ikipe ya reg volleyball club yatsinze kvc yo muri uganda reg niyo mu rwanda reg yatsinze kvc yo muri uganda amaseti atatu ku busa hanyuma tujye mu itsinda rya kabiri ikipe ya mostage yo muri uganda yatsinze amikare yo mu ngagara i burundi ni ukuvuga ngo umukino warangiye ari amaseti atatu kuri abiri amikari yo mu ngagara rero ikaba twavuga ko yanasezerewe cyane cyane ko n'umukino wakurikiyeho yatsinzwe na gisagara volleyball club amaseti atatu ku busa aho ari mu itsinda rya kabiri mu itsinda rya gatatu ikipe ya kaminuza ya utb ni ukuvuga kaminuza y'ubukerarugendo hano i kigali yatsinze ikipe yo muri etiyopiya yitwa orayita amaseti atatu kuri imwe bivuze ngo orayita kuko yanatsinzwe na kirehe volleyball club amaseti atatu ku busa orayita nayo kimwe na mikari nayo imaze kubabwira mu itsinda rya kabiri nayo yasezerewe hanyuma mu itsinda rya kane ikipe yitwa sports s yatsinze apel volleyball club amaseti atatu kuri abiri bakiraniwe na sewuru ni ukuvuga ngo sports s yo muri uganda yatsinze apel ni ukuvuga ngo niko iyo mikino igeze kuri itandatu itandatu yabaye kuri yabaye kuri uyu wa gatatu nuko yarangiye ikaba rero irangiye hari amakipe abiri asezerewe ariyo amikare y'ingagara i burundi ndetse na orayita yo muri etiyopiya ejo rero kuwa kane uyu munsi kuwa kane amakipe akaba agomba gukomeza hakinwa amajonjora utubwiye mu kanya y'uko hari amatsinda ane yego wavuze amakipe yakinnye ariko rero ntabwo tuzi n'atarakina ni ukuvuga mbese amatsinda ntabwo tuzi neza uko ateye ateye ate duhereye mu itsinda rya mbere harimo ikipe ya areg volleyball club ni ikipe ya sosiyete ishinzwe ibirebana n'ingufu z'amashanyarazi mu rwanda hakabamo kampala amaca volleyball club izwi nka kvc yo muri uganda ndetse n'ikipe muri tanzania yitwa jesh stars ubwo rero iryo ni itsinda rya mbere irya kabiri ririmo gisagara volleyball club yo mu rwanda harimo nemo stars yo muri uganda hakaba n'ikipe amikare y'ingagara mu burundi rero ikaba yamaze no gusezererwa cyane cyane ko yatsinzwe mace ebyiri zayo yakinnye uyu munsi ubwo tugiye mu itsinda rya gatatu harimo kaminuza y'ubukerarugendo utb hakaba kirehe volleyball club ndetse n'ikipe muri etiyopiya yitwa orayita orayita rero nayo yamaze gusezererwa ko yatsinzwe imikino yayo uko ari ibiri itsinda rya kane ririmo aperi volleyball club yo mu rwanda hakabamo sports s yo muri uganda ndetse n'ikipe yitwa wada warabu yo muri etiyopiya ahangaha muri iri tsinda rya kane habaye umukino umwe aho sports s yo muri uganda yatsinze aperi volleyball club yo mu rwanda amaseti atatu kuri abiri uyu munsi wa kane nibwo hakomeza aya majonjora akaba arangiye kuwa gatanu umunsi w'ejo kuwa gatanu hazaba hateganyijwe igikino kimwe cya kane kirangiza kuko amakipe ni cumi n'abiri ariko buri tsinda rizagenda rizamura amakipe abiri abiri azakina kimwe cya kane kirangiza icyo kimwe cya kane kirangiza rero giteganyijwe kuwa gatanu hanyuma ndetse ku mugoroba wo kuwa gatanu hakaba na kimwe cya kabiri kirangiza imikino ya finale cyangwa se imikino isoza y'igikombe ikazaba kuwa gatandatu guhera saa kumi n'igice z'umugoroba ariko mbere yaho hakaza habaye n'umukino wo guhatana umwanya wa gatatu hanyuma rero ikipe izatsinda izahabwa igikombe izahabwa igikombe ndetse n'amashimwe agiye atandukanye cyane cyane ko ikipe izatwara igikombe izegukana amadolari y'amerika igihumbi na magana abiri ubwo n'iya kabiri izagenda ihabwa ibihembo bikurikije uko byateganyijwe ariko igihembo nyamukuru ni igikombe ndetse n'amafaranga y'amanyamerika igihumbi na magana abiri amadolari y'amanyamerika jean claude munyandinda tuvuganye muri iri joro ryo kuwa gatatu rishyira kane umukino wa nyuma ukirangira none uko imikino wayikurikiye kuri uyu wa gatatu rubanda bayitabira gute wabonaga ko abantu ari benshi cyane gusa ubwo bwinshi bwabo twabufata mu bice wenda bigiye bitandukanye cyane cyane ko uko amabwiriza ameze ajyanye n'imyinjirize ndetse n'imyishyurize avuga ko aya majonjora ni ukuvuga ino mikino iteganyijwe kubera mu matsinda ko kwinjira ni ubuntu gusa guhera kuwa gatanu ubwo bazaba bakina kimwe cya kane ndetse na kimwe cya kabiri kirangiza aho ho abagomba kwitabira imikino bagomba kuzaba bishyura ni ukuvuga ngo mu bice byo hejuru cyane cyane nyine hejuru muri stade bazajya bishyura igihumbi amafaranga igihumbi y'amanyarwanda hanyuma abashaka kwicara muri ya myanya yo hasi bishyure ibihumbi bibiri aha rero umuntu wenda azatangira kumenya neza ishusho y'abitabiriye ubwo bazaba batangiye kwishyura kuko burya toma iyo bavuze ngo kwinjira ni ubusa cyangwa se ni ubuntu usanga n'utari ufite iyo gahunda agira atya akabwirwa na mugenzi we ko hari umukino kuri stade stade ntoya y'amahoro kwinjira ko ari ubuntu bakaza nyine ntacyo nta kwitangira ariko rero ubwo guhera kuwa gatanu niho tuzamenya ese koko ni ugukundwa kwa volleyball cyangwa se nuko nyine iyo ibintu bitishyujwe abantu babyitabira ari benshi jean claude munyandinda rero twibutsa abatwumva yuko iri ngiri ari irushanwa ry'igice cya kane cya afurika muri volleyball ku makipe y'amakirebe ntabwo ari amakipe y'ibihugu ni irushanwa rya zone senke cyangwa se agace ka gatanu cyangwa se akarere ka gatanu k'imikino ni ku makirebe cyane cyane ko ibirebana n'amakipe y'ibihugu amarushanwa yo muri uru rwego ku birebana n'amakipe y'ibihugu ateganyijwe mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka ubu ni mu rwego rw'amakirebe bahereye ku makipe yaba aya mbere aho aturuka ariko bitabujije ko n'andi makipe yashatse kwiyandikisha cyangwa se yumva afite inyota yo kuba yahangana muri iki cyiciro nayo yemererwa ubwo ni ukuvuga ngo ni amakipe ni amakirebe mu turere hakiyongeraho hari ayatwaye ibikombe cyangwa se shampiyona muri utwo turere twayo ariko hakiyongeraho n'andi abishakiye anabisabye jean claude munyandinda urakoze cyane murakoze cyane tomas inshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya aha niho bigarukiye mwakoze kudutega amatwi tubatumiye kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu kuri radiyo yanyu radiyo ijwi rya amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.